ubu ijwi rya amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byabo byo mu gitondo abaduteze amatwi mugitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriane itangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi mu rwanda kuri uyu wa gatanu sentare y'ikirenga yaraburanishije urubanza umushikirizwamanza edouard murangwa yarezemwo leta y'u rwanda avuga ko itegeko rigenga amakori ku butaka ryasohotse umwaka uheze riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u rwanda uyu munyamategeko asaba sentare y'ikirenga gutesha agaciro zimwe mu ngingo ziri muri iryo tegeko ni nkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi mu kirego yatanze umunyamategeko eduard murangwa yasabye urukiko rw'ikirenga gukuraho ingingo ziri muri iri tegeko rigenga imisoreshereze ku mutungo utimukanwa zambura umuturage uburenganzira ku mutungo we uyu munyamategeko asobanura ko hari ingingo ya cumi na gatandatu cumi na karindwi cumi n'icyenda na makumyabiri z'iri tegeko zihabanye n'itegeko nshinga kuko zicamo ibice abasoreshwa uretse uyu munyamategeko wagaragaye mu rukiko rw'ikirenga izindi mpuguke nyinshi ziswe inshuti z'urukiko zari mu cyumba cy'iburanisha bamwe bashyigikiye iseswa ry'izi ngingo abandi bashyigikiye ko zaguma mu itegeko inshuti y'urukiko yavuye mu ishuri rya kaminuza y'u rwanda ryigisha amategeko turatsinze emmanuel yavuze ko kongera umusaruro w'inzu zo guturamo ukaruta uw'inzu zo gucururizamo n'inganda bitumvikana kuko izo zindi arizo zunguka cyane ufate amazu bitewe n'icyo yagenewe asoreshwa umusoro utandukanye inzu zo guturwamo uvanyeho ituwemo na ba nyirayo isoreshwa umusoro ungana na rimwe ku ijana buri mwaka ry'agaciro k'iyo nzu noneho inzu y'ubucuruzi igasora kimwe cya kabiri cy'iyi nzu yo guturwamo isora ni ukuvuga zero n'ibice bitanu hanyuma inzu z'inganda ndetse n'iz'ibigo biciriritse n'ibigo bitoya zigasora kimwe cy'icumi cy'iyi nzu yo guturwamo isora urumva rero iryo tandukaniro ririmo hagomba kuba hari impamvu zifatika zashingiweho n'umushingamategeko kugira ngo iryo tandukaniro barishyizeho gushyiraho itandukaniro ntabwo ari ikibazo ariko iyo tandukaniro ryaba ririmo kudatanga ubutabera cyangwa se hakagira ababangamirwa mu bijyanye n'iterambere n'ubundi burenganzira bemererwa n'itegeko nshinga icyo ngicyo kiba ari ikibazo
iyi ni inshuti y'urukiko yitwa habimana piyo we yavuze ko umusoro mwinshi ubangamiye abaturage ari ikibazo kuko ushobora gutuma batakaza uburenganzira ku mitungo yabo yavuze ko ingingo ya cumi n'icyenda iya makumyabiri by'iri tegeko bisa nk'aho ari ibihano kurusha kuba imisoro yatanze urugero nk'aho umuturage ufite ikibanza iyo kidakoreshejwe vuba ibyo cyagenewe icyo kibanza gicibwa mirongo itanu ku ijana cyangwa ijana ku ijana by'imisoro uyu wiswe inshuti y'urukiko yavuze ko mu bisa nk'aho ari ibihano kandi kuba utubatse nta cyaha cyangwa ikosa uba wakoze undi wavuze nk'inshuti y'urukiko ni ingabire makire uyobora Transparency International Rwanda aha yavuze ko gusoresha umusoro mwinshi ibibanza bidakoreshwa n'ibibanza birengeje urugero bihabanye na politiki y'imiturire mu gihugu yavuze ko niba leta ishaka ko abaturage bose bagira aho baba bitazakunda mu gihe uwaguze ikibanza akajya gushaka amafaranga yo kucyubaka azajya agaruka ayo yakacyubakishije akajya kuyishyura imisoro yabaye myinshi ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko iri tegeko ribabangamiye ndetse batakambiye inteko ishinga amategeko igihe kinini mbere y'uko ritorwa ariko bisoza iri tegeko rigiyeho ikibazo nyamukuru aho kiri ubutaka bwahoze ari ubw'umuturage abukomora ku bakurambere be cyangwa hari ubwo yiguriye atanze amafaranga ye leta iza gushyiraho itegeko rivuga ko nta muturage uzongera kugira ubutaka yaba yarabuguze yaba abukomora ku miryango ye ubutaka bubaye ubwa leta bwose umuturage azajya abukodesha na leta igihe runaka ubwo bivuze ko ubutaka butakiri umutungo w'umuturage ya leta iragaruka ariyo yishyuza ubukode iragaruka iti noneho ugiye no kuzajya unabusorera uko jye mbizi ntabwo umuntu asorera ikitari iki ntabwo usorera ikitari umutungo wawe noneho byajya gukabya ukanasorera wa wundi ugukodesha abunganira leta bo bavuze ko nta kibazo iri tegeko riteye bemeje ko itegeko ritavangura nk'uko abatanze ikirego babivuga kuko amategeko yose y'imisoro aba afite ibyiciro runaka areba kuba inzu zo guturamo zisoreshwa rimwe ku ijana naho inganda n'izo gucuruza zigasoreshwa zeru n'ibice bitanu ku ijana abanyamategeko bunganira leta bavuze ko nta busumbane buriho kuko n'ubundi inganda cyangwa izo gucururizamo biba bifite agaciro kanini ku buryo birangira n'ubundi aribo bishyuye menshi ikindi abanyamategeko bavuze ngo ni uko abafite inganda n'ubundi bucuruzi batanga indi misoro myinshi bishyura bitewe n'ibyo bacuruza perezida w'urukiko rw'ikirenga porofeseri samu rugege wari uyoboye inteko y'iburanisha igizwe n'abacamanza batanu yavuze ko umwanzuro w'uru rubanza uzasomwa ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi kwa cumi na kumwe asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali abanyepolitike batandukanye baragize icyo bashikiriza inyuma y'aho intumwa ya onu ku kibazo cy'uburundi michel kafando atangiye imihoho umugambwe uri ku butegetsi ubona ko ari ikimenyetso cy'uko amahoro yabonetse abatavuga rumwe na leta nabo bati yabuze abamushigikira mu gikorwa cyo guhuza abarundi inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ku bw'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd kubona intumwa idasanzwe y'ishamwe mpuzamakungu oni ku kibazo c'amatati ari mu burundi michel kafando yaratanze imihoho ni ikimenyetso c'uko amahoro n'umutekano byasasagaye mu gihugu evariste ndayishimiye ni umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe uturukamo umukuru w'igihugu yabishikirije kuri uyu wa kane mu masengesho uwo mugambwe wari watunganije none yashankaze bahorako ya kafando mbwira umuntu hari uri ideshya agiye hariya gushwana muri nasiyosini ngo rukureko kapa bo nyene babonye ko bikwiye ijwi ry'imana ryaragiye rirahagariki ntibaje mu matora hakiri itansiyo bavuga bati hariho indyane hagati y'abarundi kuko igihe hose hariho umuhuza ni uko hariho ahuza abantu bariko bararyana reka hajya siya n'ikimenyetso gikomeye oni yasinye yuko mu burundi abantu bariko bararyana nico gituma umuhuza adakenewe nari mushaka mushaka baza kugira itangazo ngo twabonye ko mu burundi apanjareza ikihari none ntibikenewe kwaba umuhuza oya bavuze bati umuhuza atagikenewe ni uko atamigwi ihanganye ikihari hirya ni mesaje ikomeye yamara abatavuga rumwe na leta bo siko babibona umugambwe sawa nyafurodebo ubona ko iyo ntumwa ya oni itashigikiwe bikwiye n'abegwa n'ikibazo c'amatati ya politike haba mu burundi canke akarere kari kafashe ico kibazo mu ntoke fenias nigaba avugira sawa nyafurodebo turavye ibihe yakoreyemwo abategereza kumufasha ingene bitwaye tubona ko ahubwo yari yarihanganye kubera ko oni yari yashatse ko yofasha uburundi kugira ngo batorere umuti umuti amatati ya politike yari mu Burundi abo vyega rero ntabwo bamufashije neza ashaka kuvuga ubutegetsi kuvuga leta n'umugambwe CNDD-FDD nabo bakorana ntabwo bakoze igikorwa bateza gukora neza nuvuga n'abandi banuvuga ko bari muri opposition nabo nyene byarabagoye ntibakoze neza igikorwa bari bategereza gukora turavye rero n'abakuru b'ibihugu mu karere nabo nyene Burundi burimwo ibyo bateza gukora ntibabikoze neza kuko nawe nyene yarabivuze ko atigeze aronka ubufasha buvuye kuri abo bantu mwarabonye ko wafasha kugira ngo ivyo biganiro bizogende neza perezida mukapa nawe nyene yatanze imihoho kubera ko yabonye yananiwe bamunanije abanyepolitike bahunze uburundi nabo babibona ukundi urunani rushasha sefor arusha ruherutse kwiyonkora kuri senarede rwari rwashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu rurashima iyo ngingo ya michel kafando yabuze atwara igihugu ca burkina faso frederic bamvuga inyumvira icegera c'utwara sefor arusha avuga ko kafando yabonye leta y'uburundi itamworohereje ndetse na bamwe mu banyepolitike bisubiyeko bagashaka gutaha gutyo kafando akaba buri cyo afata icya mbere ni uko birukanye uwuserukira ishyirahamwe nashenzini avuze agateka akazina muntu mu burundi ibiro byiwe birugagwa kandi ubutagisubwa inyuma ibyo mu bisanzwe ni nk'uko yari asa n'unaniwe kubera ko yabwirizwa kuganira nabo kugira ngo batore inyishu bahabwa umwe byaranje icya kabiri ni ugufasha abarundi ngo by'ukuri habe ibiganiro bihuza abarundi leta y'i bujumbura n'abarundi batari kumwe nayo baba bari hagati mu gihugu bafite abari hanze y'igihugu icya gatatu ni iki abonye aho abantu bariko bagwana ngo bagwanira amasezerano ya arusha bakanumwumvisha akaza no kubaraba ngaha bruxelles bavuze bati reka ibi bya arusha tubanze tubyiho twigire mu matora ni kuvuga ibyo baharanira baramuhenze yabonye ati je ndiko ndahuza impande zitari zo kubera ko harimwo abariko barasokora bigira mu vyabo congera ko nuko mu burundi hasubiye kwaduka intambara utabona neza ubwoko bwayo ubwo ari bwo acabura ayakira n'ayabira wewe uri umuntu rero uraba ivyo bintu byose urashobora kuvuga uti aho ndiko ndaza reka ndabihebe twibutse ko michel kafando mu gutanga imihoho ku munsi wa gatatu w'iyi ndwi yasize yavuze ko oni vyayinaniye gufasha gutunganya ibiganiro bihuza bose mu burundi uku niko yabivuze J'atteste que même si nous n'avons pas gagné la bataille du dialogue au Burundi, ndemeza ko nawe tutatsinze urugamba rwo gushiraho ibiganiro mu burundi uruhara rwa oni ntirusuzuguritse twaratumye mu karere babona ko amahoro mu burundi ari kimwe mu vyotuma akarere le kose gatekana Burundi est un impératif catégorique pour la paix globale dans l'ensemble de cette région.
imbere yaho umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yari yabwiye akanama kajeje umutekano muri oni ko mu burundi hakiri ibimenyetso byo kutihanganiranira mu vya politike mu gihe atanamezi umunani asigaye kugira ngo habe amatora na kafando imbere y'uko akuramo akarenge yavuze ko icuka atari ciza muri politike pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika barakoze bagenzi bacu Pierre Claver niyo nkuru na Asumta Kaboyi ku makuru badushikirije ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze ivyamenyeshamakuru n'ubutungane mu gutangura abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo mu burundi bagiye kubandanya bapfunzwe sentare nkuru y'intara ya bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanya mu kanya mvuganye na antoine kaburahe Kaburahe yatanguje ikinyamakuru iwacu ambwira ko inkuru ibaye incamugongo ku banyamwuga no kubakorera ikinyamakuru iwacu ingingo tubabaze cyane kandi dutangaje kuko nk'uko twamye tubivuga kuva bagifatwa nta cyaha twebwe tubona kibagira Eh, bagenzi bacu bagiye kurondera amakuru nk'uko umumenyeshamakuru wese abikora iyo yumvise ibintu byabaye hari hari havuze yuko habaye igitero mu rubanza niho rero eh, bafata imodoka baragenda mbere bagiye hakeye bavuye i bujumbura saa sita n'iminota cumi n'itanu ibitero byaraye bibaye mu ijoro ryakeye hanyuma rero bashitse ubanza ntibaronse n'umwanya wo gukora murazi ko baciye babahagarika bababwira yuko ari kubafasha kubashyira muri sekirite mugabo iyo sekirite bavuga eh, ko babaye kubashyira mu- muri kasho mu ntango mbere babashyize mu- muri kasho ukuntu kumeze kumeze nabi cyane ntawe kuri bwabigarukako hama rero barahava barabimura ba- parike bashyira muri mu ibohero rya bubanza uno munsi rero niho hategerezwa ku- bategerezwa guca imbere ya magistra akavuga yuko abandanyije kubagumana canke abarikura ubu rero duze kuronka inkuru ivuye hari bubanza yuko ba- bagumitse inkuru rero iyo tubabaze kandi dutangaje ko ku bwacu nta caha kibagira bakoze umwuga wabo muri uko kubagumana igica gikurikira gica kibiki acaba ari ukubandanya bumvirizwa canye
oya twebwe icyo duca tugira n'aba- n'abunganizi bacu duca tugira ivyo bita fer appel ni ukuvuga yuko iyo ngingo tu- tu- tuyanka tu- tutayemeye hama rero ubutungane bukabandanya bukora ariko rero mu byo bagiriza murazi ko bagiriza rero ko ba- bakoranye n'abanki uburundi n'abagutera uburundi donc complicité eh, ico cacu nta ntaco bazotora nta nta na kimwe bazotanga kijya muri ibyo ubu rero twebwe tugiye kugira ibyo bita apere hama tubandanye ubutungane bukore mugabo ni ingingo yababaje kandi itangaje muri uko kunguruza kwanyu murizera ko hari ikizohava kivamo Eh, iyo umuntu yunguruje nuko aba yizera iyo wunguruje nuko uzi yuko ataco wagira handi iyo ibintu bikwagira ugira uti narafashwe none ga yewe ba- bagafatwa ata n'icyo bari bwakore ko bababujije ba- bafashe bataratangura n'ako kazi kari kabatwaye ega akazi kumenyesha amakuru murabizi ntigakorerwa mu biro ntigakorerwa i bujumbura bubitse kwabaye igitero mu cankuzo canke i makamba canke i muyinga canke i bubanza umumenyeshamakuru agenda kurondera inkuru aho yayumvise inkuru ntimusanga ku biro nta kosa na rimwe bakoze kandi ibyo bagiriza nta na kimwe bazokwigera batora kuko nta na kimwe kihari antone kaburahe mu kanya mugitangura kutubwira uko mwakiriye ino nkuru mwanavuze yuko bagipfungwa abamenyeshamakuru n'umushoferi wabo batari bamerewe neza ubuho aho bari vyifashe gute Eh, umunyororo nta na rimwe uba mwiza nta na rimwe umunyororo uryoha mugabo nuvuga ko ariho akarusho ni akarusho eh, kuko aho bari bafungiye ubwa mbere hari ahantu habi cyane ahantu hato n'akazu n'ahajya abitabarira hari aho nyine ni rimwe bita kasho ubu rero bari bari muri pirizo y'ububanza eh, ni- nuvuga yuko ari mitende mugabo naho nyine ntibategerezwa kuba bari ngaho umwe mu bamenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu um, a- biravugwa ko hari ingwara afise zitamwemerera ku, kuguma apfunzwe gutyo ico kintu ubutungane hari ico bwobakizi yego hanyutse inzira ubusa eh, ni umumenyeshamakuru amuzi asanzwe yifitiye n'amagara make eh, mm, aramerewe nabi eh, ni umuntu afite amagara make turibaza yuko bogira bakanamutezurira wewe eh, kubera amagara ko yimvuza amagara ntitubaza yuko umunyororo azo- azowushobora kuko asanzwe eh, agwaye ibyo rero eh, ubu ubu reka tubanze tugire iyo apera hama ivyo zogerageza gusaba yuko yo- yotezurirwa canke baka- bakaraba ingene babigira ko bomufungira mu bitaro nta munyororo azoshobora anyesi ni ukuri antone kaburahe mwatanguje ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'u burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze cane tukiri kuri iyo nkuru amashirahamwe atari make yaba ayo mu karere afurika na mpuzamakungu akomeje kwiyamiriza ifungwa ry'abo bamenyeshamakuru eka na bamwe mu banyepolitike b'abanyamerika nka karen bass atwara akanama kungirije kajeje imigenderanire y'inama nshingamateka ya amerika hamwe n'ibihugu vya afurika kwa gatanu yanditse avuga ko atewe umutima uhagaze n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo mu rwandiko rwiwe yagize ati ndugure twamugina ukwibasira abamenyeshamakuru ni ukwibasira ubwigenge bwa kiremwa muntu ndasavye rekurwa bidatevye vyamenyesha amakuru agnes ndirubusa christine kamikazi egide harerimana terence mpozenzi n'umudereva wabo adolphe masabarakiza bompi bakora ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'uburundi mu rwanda ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu buriko buriga ku zindi ngamba zigamije gukumira ikiza ca ebola kibonekeje mu gihugu ca kongo ni inama ikurikiye ivya- yarayihuje ba minisitiri b'amagara y'abantu b'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo mugenzi wacu claude ganza munyamagana araduha ibindi kuri ino nkuru ni inama irimo guhuza minisitiri w'ubuzima n'abayobozi b'uturere twose tw'intara y'uburengerazuba abayobozi b'ibitaro abajyanama b'ubuzima n'izindi nzego zihuriza hamwe imbaraga mu gukumira ko ebola yabona icyuho icamo ikototera u rwanda iyi nama irimo kubera mu muhezi ariko mbere gato y'uko abanyamakuru bahezwa minisitiri w'ubuzima dr diane gashumba yabanje gushimira inzego zose zakoze uko zishoboye ebola ikabasha gukumirwa kugeza amagingo ikaba ataragera ku butaka bw'u rwanda ariko minisitiri w'ubuzima asaba ko hatabaho kwirara ku mipaka y'igihugu cy'abaturanyi cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'uturere two mu majyaruguru ni uturere two gushimira cyane ari abaturage ari abayobozi bose turabashima kuko imbaraga mushyiramo amanywa n'ijoro abajyanama b'ubuzima abayobozi b'ibitaro inzego z'umutekano abayobozi b'ibigo nderabuzima imbaraga mushyiramo zatanze umusaruro ni ikintu cyo gushimira ariko nta kwirara nta kwirara nubwo icyorezo kirimo kigenda kigabanuka mu buryo bugaragara abaturanyi nabo bashyizemo imbaraga zishimwa iyi nama ikurikiye indi yari ibaye ku mugoroba w'ejo ku wa gatatu nayo yabereye mu muhezo ihuza abaminisitiri b'ubuzima dr diane gashumba ku ruhande rw'u rwanda na eteni longondo wa repubulika ya demokarasi ya kongo guverineri w'intara y'uburengerazuba kimwe n'inzego z'u rwanda zishinzwe umutekano amakuru ijwi rya amerika ryahawe n'umwe mu bari muri iyi nama ariko utifuje ko amazina yatangazwa ni uko mu byaganiriweho harimo kongera kunoza no guhuza ibikorwa byo kugenzura abambuka umunsi ku wundi ku mipaka ihuza ibihugu byombi gushyira ku murongo abantu cyangwa amatsinda y'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mpande zombi hakamenyekana imibare ihamye yabo bikazakurikirwa no kubakingira hari kandi no gutangira gutegura ubukangurambaga ku rukingo rwa ebola buzatangizwa mu mijyi ya goma na rubavu mu kwezi kwa cumi na kumwe cyangwa mu kwezi kwa cumi n'abiri mu nama y'uyu munsi hatumiwe n'abahagarariye abajyanama b'ubuzima muri buri karere kagize intara y'uburengerazuba kugira ngo batangire basobanurirwe uko bizakorwa n'uko basabwa kwitwara ibirimo gukorwa aha ku ruhande rw'u rwanda bibanziriza itangwa ry'izi nkingo bigomba kuba bikorwa no ku ruhande rwa kongo nk'uko impande zombi zaraye zibyumvikanye amakuru radiyo ijwi rya amerika ifite n'uko minisiteri y'ubuzima y'u rwanda yamaze kwakira inkingo ibihumbi makumyabiri na bibiri mu zigera ku bihumbi magana abiri zahabwa mu gihe repubulika ya demokarasi ya kongo igomba guhabwa inkingo ibihumbi magana atanu zikazahabwa by'umwihariko abakora ubucuruzi cyangwa indi mirimo ibasaba kwambuka imipaka y'ibihugu byombi hafi buri munsi izi nkingo zigiye gutangwa ku nkunga ya banki y'isi ku ruhande rw'u rwanda umushinga sani francisco niwe uzashyira mu bikorwa itangwa ry'izi nkingo mu gihugu hose minisiteri y'ubuzima ikavuga ko izakurikiranira hafi inkurikizi z'izi nkingo mu gihe hari abo zagwa nabi muri rusange ebola iragenda icibwa intege ugereranyije n'umuvuduko yariho nubwo abayandura bakomeje kwiyongera muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko mu rwanda nta n'umwe uragaragara abantu ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo itanu na babiri nibo bimaze kwemezwa neza ko banduye ebola kuva yadutse mu ntara za kivu ya ruguru n'iya ituri mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize imaze guhitana ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na batanu naho abandi ijana na cumi na barindwi bikekwa ko ariyo bazize mu gihe abayikize bose ari igihumbi na mirongo ine n'umunani nk'uko tubikesha minisiteri y'ubuzima ya repubulika ya demokarasi ya kongo abakora mu nzego z'ubuzima banduriye ebola mu bikorwa byo kuyirwanya bose hamwe n'ijana na mirongo itandatu n'umwe bangana na gatanu ku ijana by'imbumbe yabo byemejwe n'abo bikekwa ko banduye ebola kuva yaduka ni mu gihe abaganga hamwe n'ababafasha mu guhangana na ebola bamaze guhitanwa nayo ari mirongo ine n'umwe indi myanzuro iza kuva muri iyi nama turayibagezaho mu makuru yacu ataha claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mugenzi wacu pia claver niyo nkuru aragarutse ku murongo wa telefone kugira atubwire ibyitanga imihoho vya michel kafando ni ntumwa ya onu ku kibazo c'amatati ya politike ari mu burundi claver amahoro amahoro meza byane nahaze michel kafando yari yagenywe ryari yari amaze gukora iki kuri ico kibazo c'uburundi michel kafando yahoze atwara igihugu ca burkina faso yatwaye refansa kibanza yari yagenywe na oni ku itariki zitanu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kugira ngo aserike intumwa abe intumwa idasanzwe ya oni mu burundi akaba rero yari amaze gukora serivisi yari yagiye bujumbura ahura n'abategetsi batari bake harimo n'umukuru w'igihugu muri uwo mwaka nyine yarafashije kandi guhuza abarundi yarakoranye n'umuhuza mukuru matatu burundi yohereza guta museveni hamwe n'ubundi bakorana benjamin mukata barakoresheje rero ibice bigera kuri bibiri by'ibiganiro byahurije abarundi yarusha muri tanzania ariko rero igice cya nyuma leta y'uburundi ntiyigeze yitaba ibyo biganiro akaba ari nabyo mbere yashikije yarusha muri tanzania ko byamushavuje cyo kimwe na mukapa mu gutanga imihoro rero avuga ati ngarakirije ngaha akazi nari nahawe ntibiryoshe ko ndangije ntibiryoshe ko mpebye akazi uburundi turabona amahoro ariko bibaye ngombwa ko ndabigarukiriza ngaha akaba yabigiye akanama kabone kagezwe amahoro n'umutekano kuba avuga ko ari byinshi atashoboye gushika ko ni nayo mpamvu yatumye atanga imihoho aratomora atimvuyemo kubera iki ntatomora neza ngo mvuyemo kubera iki ariko we avuga ati nari nakoze uko nshoboye cyo kimwe na bagenzi banjye kugerageza gutorera amasasi ari mu burundi atariko mvuyeyo hakiri akazi ndetse kurangura kosa ibyo bikorwa hakiri akazi kenshi ko gukora aratekereza ko mbere asize leta yaramaze kumenyesha yuko itazo kwitabira ibijyanye bihuza abarundi hari n'abandi bamubanjirije aho ndavuga nka benjamin mukapa yahoze arongoye tanzania wotubwira muri make nabo nyene uko bakuyemo akarenge
benjamin mukapa yahoze atwara igihugu cya tanzania wewe yari atomoye neza yuko ashavuzwe n'igifato ya leta y'uburundi kubona isitaze ibice bigera kuri bitatu kuri bitanu byose abahuza bari bateguye bari bateguye ibice bitanu ariko leta y'uburundi ku bice bitatu byose ntiyigeze ibyisaba akaba yatanze imihohore mu ntango z'umwaka uheze aho yavuze ko n'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubukurikira tigeze bamufasha we yavuze ati ndangirije ngaha akazi kanjye ariko ngiye mbabaye kuko abo nategereza guhuza cyane cyane leta y'uburundi ntiyigeze yisaba ubutumire bwanjye tukanavuga kandi ko n'imbere ya michel kapando hari abandi bari bamaze gutanga imihoho twavuga nka jean benoma nawe yari yagenywe na oni uwo nawe akaba yanswe na leta y'uburumenye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu uretse ko oni ivuga ko hari intumwa zitanu zose zimaze kurungikwa mu burundi uburundi bukazitera ibyatsi Pierre Claver niyo nkuru urakenuye utwemere ko tuza kongera amakuru yacu yo hanyuma ukabandanya udusesangura utubwira n'ibindi kuri ivyo vya Michel Kafando n'abamubanjirije murakoze cyane turakoze n'abakozi basukirije
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo twerekeza mu ikambi ya rusenda aho impunzi z'abarundi bahungiye muri iyo kambi bakaba babeshejeho no kurima bavuga yuko imvura iri kwibononera imirima yabo mugenzi wacu vedaste ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyifashe aba barundi bo muri ingambi yo mu rusenda iri mu birometero birenga mirongo itandatu n'umujyi wa Uvira bavuga yuko basanzwe bahinga mu kibaya cya rusenda imirima yabo y'itomate iy'ibigori ndetse n'iy'imyumbati yibasiwe n'amazi y'umugezi wa rusenda ndetse n'ay'imvura imaze iminsi igwa mpawe n'imana perusi yari asanzwe ahinga itomate mu rusenda iyi mvura yaraguye cyane imaze kugwa inzuzi ziruzura imipira iratemba imirima twarimye yose ikiratwagwa ubu turi mu gihombo nta kintu na kimwe dufise turahagera turumigwa n'urusazi ruduma gusa amatomati twari twarimye ibigori twari twarimye byose byaratwawe ubu turahunyira turifumbereje nta kintu na kimwe dufise sabushimike joseph na sinumva yaha serafina ba muri village ya gatatu yo muri iyi nkambi batangaza yuko amafaranga bari bashoye mu buhinzi yose yahombye kubera iyi mvura nyinshi yangirije ibigori ndetse n'imyumbati bari basanzwe bahinga twinjiye mu kihombo kubera uwo murima wari impande y'uruzi ya- zari kare zibiri hama uwo murima uratwagwa eh, waratwawe wose nta na- kandi ibigori byari bigi- biri mu kugera aho byera aho umuntu avuna mugabo umurima wose waratwawe kugeza ubu nta n'akantu na kamwe wohabona mwari mwakoresha amafaranga angana gute Eh, nk'ibihumbi mirongo twari twakoresheje nk'ibihumbi mirongo ine cyangwa mirongo itanu Eh, ariko aho hose twinjiye mu ruhombo nta kintu na kimwe twakuyemo ayo gukotesha nawe twari twakotesheje ibihumbi mirongo ibiri birumvikana ibi n'ibihumbi mirongo ine byose byaba mu bihumbi mirongo icyenda rero urumva twarahombye ubu ntitugira aho twikora twari tuzi ko turimiye iki kugira ngo tuze turonke natwe icyo tugira akamaro ariko uno munsi turifumbereje rero nk'ingene bimeze naremye ikarotse bimaze gucira nyuma ndima ahantu ku gasozi imvura iguye bica bitwaga ubwo mpera gukotesha kandi nayabuze nyandu ya andre ahinga ruguru ya rusenda iwe na bagenzi be hari icyo basaba amashyirahamwe yo mu nkambi ashinzwe impunzi je nosaba yuko senere yomfasha ikandonsa umu- umu- umurimo watwawe kuko narahombye cane bakaduha icyo dufasha kuko icyo tworiye imbuto n'udufa ngo twodufasha mu kurima ko twaratanze amafaranga ibihumbi tu- turakotesha na- na- n'ababembe tukaba udufaranga muri yataye Eh, twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya dara ari naryo rishinzwe gufasha abahinzi bo muri iyi nkambi kugira ngo batubwire icyo bateganya gufasha aba bahinzi bahuye n'iki kibazo ntibyadukundira mwomenya yuko ubusanzwe impunzi z'abarundi zo muri iyi nkambi zikunze kwitabira ubuhinzi bw'imboga imyumbati ibigori ndetse n'ibijumba mu rwego rwo kunganira ibifungurwa bahabwa n'ishyirahamwe rya pamu ndetse no kwikemura ibibazo bagenda bahura nabyo muri iyi nkambi vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'epfo vedaste ngabo arakenewe no ngaha duce dusozerera ariko abadufatiye mu mvahe no mu njahe ngende ndabibukije ko abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu burundi n'umushoferi wabo bagiye kubandanya bapfunzwe sentare nkuru y'intara ya bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanya watanguje ikinyamakuru iwacu antoine kaburahe yabwije ijwi ry'amerika ko ari inkuru y'incamugongo ku banyamwuga mwakoze inshuti bakunze kutwumviriza yakoze fasil gebehu yegeranije amajwi hamwe bahawe na Engineer Joe bafatikanije mu buhinga bw'ivyuma je mwumva kuri mikro na Lidiane Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje bandi turi kumwe mu ruganda rurashikiriza amakuru y'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi ry'Amerika tuvuze kururanirwa twongera tubatumira mu biganiro vyacu biri imbere muri ivyo harimo muri isanga y'igihe c'isaha cumi saa kumi na zibiri amakuru azobagezweho mu karere igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu nayo ayagezweho ku isi byose mukabisanga no kuri youtube ariyo voa radiyo yacu
ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha